iyi ni radiyo ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamirana iri washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti namwe bagenzi muduteze amatwi kuri uyu munsi wa mbere muri kumwe na oriyani itanga ishaka ku makuru yo kuri ino saha tubibutse ko mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi mu rwanda naho mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ndabahaye ikaze mu biganiro byo kuri ino saha radiyo ijwi ry'amerika isamiraniro washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru avugwa ku burundi muri aka kanya duhere mu ngi- mu ntara ya gitega umuyobozi w'ishuri ryisumbuye bita etoile du matin riri i bugendana yazindutse yagirizwa n'ababyeyi bari kumwe n'abana babo eh, ba- biga kuri iryo shure yuko yabashurashuje yabashurashuje aba bana bo ku ishure rya etoile du matin muri abo bana ba- bamwagiriza hari uwaje azanye u- umwana y- yoba yamubyaye ko umuyobozi akaba yaciye a- eh, uyu muyobozi w'iryo shure akaba yaciye a- abura amarengero yiwe muri aka kanya ntawe uzi iyo ari turi kumwe na mugenzi wacu fidel d'antoine sabimana ducire ku mayange ko vyifashe kuri iki kibazo i gitega fidel uratwumva
ndakumva neza Oriane Mm. fidel tubwire muri make ko vyagenze kuri iryo shure rya etoile du matin aho ibugendana
Eh, muri make abo bana bari baje baje gushigikira mugenzi wabo yarazanye uruyoya nk'icemezo cuko uwo muyobozi asanzwe arongoye iryo shuri Etoile du Matin ya yamushurashuje akamuvyara k'umwana Ah, uwo mwana rero yemeza neza yuko afise ivyemezo bitandukanye vy'ubutumwa Ah, bagiye barandikiranira amubwira yuko agiye kwibaruka kandi akeneye ibirezo by'umwana ndetse eh, n'ibyo mufasha kugira ngo ashobore kumwambika uwo mwana rero ah, w'indwi zibiri yari amaze indwi zibiri avutse yaje ata bintu yambaye bikwiye ko yari yaje yambaye uduhuzu dusa n'utwahetse avuga rero ko uwo muyobozi eh, yomufasha kugira ngo uwo mwana ashobore gukura neza ndetse n'umuvyeyi mama w'uwo mwana w'umunyeshuri yakaba yari yaje amuherekeje n'abandi bavyeyi hirya no hino mu kibano bakaba bose bari bashigikiye uwo muvyeyi ndetse n'abana be- batandukanye b'abakobwa biga kuri iryo shuri baguma bavuga yuko bafise ivyemezo bitandukanye ko yabagerageje kenshi aho ngo yababwira yuko batemeye yuko baryamana ashobora kubirukana canke akabayobeza bimwe bamenyereye bavuga ngo gutema Mhm, ni mhm.
ukuvuga mu ishuri akadubura mu gihe atokwemera ivy'uwo muyobozi avuga Ah, mu- u- u- icegera c'uwurongoye iryo shuri we wasa naho ataco yagombye kubivuga ko ariko yuko yari amaze kubimenya habaye n'inama y'abarimu bose kuri iryo shuri rya etoile du matin Mhm.
ariko akavuga ko babajije umuyobozi kuvuga yisigure kuri ivyo bamwagiriza ngo akaba yarabihakanye Mhm.
abarimu nabo nyene bigisha kuri iryo shuri bavuga yuko ico kibazo bari basanzwe barakimenye baga ah, baza uwo muyobozi ko yotanga umuco bo rero bakavuga yuko ubu aho bigeze ari ikibazo c'ubutungane Mhm. none uwo mwana eh, ashobora kuba yarashurashujwe n'uyo muyobozi afise imyaka ingahe yaje uyo yaje afise umwana
Eh, uwo yaje afise umwana nk'uko twabonye ku ikete eh, kwa muganga aho yibaruka banditse ko so imyaka cumi n'icenda ariko abizi ivy'amategeko baba- batubariye yuko mu bisanzwe iyo umuntu akigufise ko uburenganzira nk'uwo w'umunyeshuri ah, mu gihe yamubwira yuko hamwe yomwankira ivyo ariko aramusaba yomuyobeza kiguma ari icaha gihanwa n'amategeko aho naho uwo muvyeyi w'umwana we asaba yuko yokwemanga ivyabaye akamwiyandikisha ko kuko avuga ko no mu gihe umwana atanditswe kuri se amwemera bigoye no kumuvuza agasaba rero ko uwo muzigo uremereye uremekwa uwo muyobozi w'iryo shuri urongoye indero muri komine ya bugendana igihe twamurondera twasanze avuye kuri iryo shuri ariko tumutelefone duhejeje kumwidondora ntiyashimye kugira icyo atubarira none abo bandi bana n'abo bandi babyeyi bari bahari kuri iryo shure uno munsi bari bangana bate abana babo bari bafite imyaka ingahe eh, bashobora kuba nabo nyine barashurashujwe n'uwo muyobozi
abo bana nka bose ni ukubwira yuko ibikorwa ntivyakozwe uno munsi kuko hariho n'ikibazo cari gitegekanijwe cari gukoreshwa ariko ntivyashobotse kubera abana bose bavuga bati naho yogaruka ntidukeneye gusubira kumubona bigiye bija ahabona vyahora bibera mu gifuri umwe wese atinya uwageragejwe ati ariko rero ubu ntidushaka kumubona tubona yuko ari nko kuragiza imfyisi intama Mm. none eh, fidel d'antoine ni n'aba ntihenze muri iyo ntara ya gitega bubaye ubwa kabiri eh, mu kiringo c'ukwezi cyangwa ukwezi n'inusu ivyagirizo nk'ibi bibaye aho umuyobozi cyangwa umwigisha yagirizwa gushurashuza abana iki coba ari ikibazo eh, gitanguye kwibonekeza cyane muri iyo ntara canke eh, vyifashe gute abavyeyi bavyakira bate ku vyo bintu biriko biraba aho i Gite- i gitega
Eh, ba- nk'abavyeyi twavuganye hano i bugendana bavuga yuko ivyo ari ibintu ahubwo abajejwe ubutungane n'intwaro ndetse n'igipolisi cane cane abajejwe guharanira agateka k'abana n'abakenyezi ko bohaguruka kuko bisa n'ivyarenze inkombe eh, kuko eh, aho batakigera n'abana bi- batakigera umutwe n'abana biga eh, mu mashuri mato mato batarashika mu mwaka wa gatandatu nk'uko vyagaragaye ku mwigisha eh, yigisha mu gisagara ca gitega aho ubutungane bwamuhanishije umunyororo w'imyaka mirongo itatu amaze kwagirwa n'ico caha naho nyene yagirizwaho n'abakobwa bakiri bato abavyeyi rero bose ubu bafise impungenge Mhm, bamwe mu bavyeyi mbere bagasaba gukurikirana abana b'abakobwa hafi mhm.
aho basaba yuko boza barabaha ibiganiro kuko rimwe na rimwe hari igihe babwira abavyeyi ibimaze kubashikira kuri abo bafise ku burenganzira bajeje kubarera ariko abavyeyi bakabifata mina- minenegwe Mhm, bakabifata nk'aho umengo ni urusaku mhm, kubera vya bindi vy'indero y'ikirundi mhm.
uh, mu gifaransa bavuga tabu ari ibintu usanga bitavugwa kizira kubwira umuvyeyi basaba rero ko Mm.
ubu bobivugira ku mugaragaro kugira ngo eh, iyo ngendo yohagarara Mm. akandi kabazo ka nyuma fidel d'antoine uwo muyobozi nta makuru yiwe azwi aho yoba ari canke ico yoba yaravuze ico yoba yavuze kuri ico caha bamwagiriza ah, uno munsi
Ah, nu- jewe ubwiwanje nageze kumutelefona telefone yiwe eh, irasona ariko ntiyigeze ashaka kugira ico avuga yavuze ati ndahantu eh, uko biri kose nzobarondera ndabaha umuco ariko gushika ubu ntaco yashoboye kuvuga kuko eh, n'abamurongoye ku rwego rwa komine y'indero ntibigeze bamenya ahari Mm.
ariko ah, we yatwe yari yatwemereye ko azoduha umuco azoturondera wenyene turacarindiriye Mm. ku rubanza ruheruka rw'umwigisha yashurashuje aba- abana wotwibutsa muri make ingene urubanza rwiwe rwagenze yakatiwe ate twibutsa abatwumva ko vyagenze
Ah, ku rubanza rw'umwigisha aheruka mu gisagara ca gitega yakatiwe urubanza rw'umunyororo w'impaga w'imyaka mirongo itatu no kuriha amande indi- n'indishyi y'akababaro imiliyoni mirongo itanu na zibiri Ah, izo rero baziharura bafatiye ku mwana umwe umwe imiliyoni zitatu kuko yagirizwa n'abana cumi n'umunani mu gihe rero ayo mamiliyoni mirongo itanu n'abiri atoyariha yuko yoca asubira agahanishwa kandi umunyororo w'agatsindikirizo bimwe bita Murakoze.
siyosi mu rurimi Mm.
rw'igifaransa yego w'imyaka yindi mirongo itanu urakoze cyane rwose fidel d'antoine nsabimana kuri iyo nkuru ahandi naho leta y'u burundi yatangaje kuri uyu wa mbere ko ku muhingamo ko indwara ya malariya ifatwa nk'ikiza mu burundi turi kumwe na mugenzi wacu eloge wirikaneza aducire ku mayange uko ibi- murantunga reka eloge wirikaneza inkuru yiwe tuyibashikirize kuri iyi tangazo ryashikirijwe n'ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu mu burundi kuva ku itariki ya mbere ukwezi kwa mbere umwaka wa 2017 gushika ku ya 10 ku kwezi kwa gatatu abantu batari munsi y'amajana indwi na mirongo icenda na batandatu nibo bishwe na malaria ku barenga umuriyoni n'ibihumbi amajana umunani bagwaye iyo ngwara muri ico kiringo nyene ugereranije n'ico kiringo mu mwaka uheze ivyo bitigiri vyiyongereye ibice cumi na bitatu kw'ijana nk'uko bisigurwa n'umushikiranganji w'amagara y'abantu no kurwanya sida josiane nije imbere ubu rero iyo ngwara leta yifata nk'ikiza cateye igihugu umushikiranganji nije imbere twisunze ibyashyikirijwe n'abahinga barungitswe n'ishyirahamwe rigejwe amagara y'abantu ku isi oms bagize amatohoza mu burundi hamwe n'ibiharuro igisata kijejwe gutororokanya ibiharuro cyo mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya sida turemeje uyu munsi ko mu burundi twatewe n'ikiza cy'indwara ya malariya Intaha zisinzikaye kurusha izindi ni izo mu buraruko n'uburaruko bushira ubuseruko nazo ni Muyinga, Kirundo, Karuzi na Cankuzo. Izindi ntara kandi ubushikiranganje bona ko iyo ngwara ibonekezamwo ni Ngozi, Kayanza, Gitega, Rutana na Ruyigi. Umushikiranganje w'amagara y'abantu atubwira imvo nyamukuru zatumye iyo ngwara yongerekana.
Kubera ihindagurika ry'ibihe, imibu itera malaria ishoboye ubu unye kuba mu gihugu cyose cy'u Burundi. Irashoboye kugwirirana mu kiyaya cy'imbo kandi ubushuhe bwaraduze no mu misozi ruguru bwaraduze muri izi ntara twavuze ku buryo bw'uko malariya ishobora kugwiriranilayo muri izo ntara ikindi twavuga kibitera ni uko habaye ukurima igitegwa cy'umuceri murazi ko kijyana n'amazi ahantu amazi aguma ateze kandi ni byiza turahimiriza abarundi ngo barimo umuceri ariko tukongera tukanabahimiriza guca bafata ingendo yo gukoresha umusegetera nk'uko bikwiye yo kuza barakura ivyatsi kuza barakura ibidengeri vy'amazi hagufi yaho baba kugira ngo birinde ko iyo mibu yoronka aho igwiriranira bagaheza bakitaho cyane kuryama mu musegetera urimo umuti wica imibu gufata umugenzo mwiza w'uko uwugwaye wese anyarukira kwa muganga Mbega none nizihe ngingo ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu bwafashe kugira ngo butuze ico kiza buriko buraheraheza umwiteguro wo kurwanya ico kiza bufatanije n'abasanzwe babufasha muri ico gisata imiti yihuta yaraguzwe kandi turiteguye kuvura abenegihugu bose ariko iyo miti ntirakwira turabandanya gusaba abagira neza kugira ngo babandanye baturungikira n'iyindi ubushikiranganji bwararungitse abaganga basanzwe bakorera hagufi y'umushikiranganji kugira ngo baduge muri ubwo burere bw'ubuvuzi kugira ngo basahirize bene wabo bari ku rubuga muri iyi minsi iri imbere naho tugiye kuvurira abenegihugu mu mitumba cyane cyane imitumba iri kure y'amavuriro mu burere bw'ubuvuzi mirongo ibiri na butandatu aho tuzovura abantu bose mu burere bw'ubuvuzi cumi na kamwe businzikaye kuruta ubundi gushika ubu amamiliyoni mirongo itatu n'imwe y'amadolari y'abanyamerika niyo akenewe kugira ngo ikiza ca malariya gituzwe icyo rero twashyitseko ni uko twashoboye gushika ku bikorwa nk'uko nabibadondeye bizokorwa bikaba bizotwara amafaranga angana miliyoni mirongo itatu n'imwe y'amadolari y'abanyamerika ariko ibi biharuro bikaba bishobora kongerekana bivanye n'uko tuzogenda turaba ibikenewe turangije dusaba abasanzwe badufasha kongereza ingufu mu kuduterera mu bikenewe byose muri iki gihe tugiye guhangana n'iki kiza cya malariya kiri mu gihugu cy'iwacu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ibitigiri bitangwa n'ishyirahamwe ryitaho amagara y'abantu ku isi oms vyerekana ko abantu barenga imiliyoni umunani bagwaye malariya mu burundi abarenga ibihumbi bitatu muri bo yarabahitanye ingwara ya malariya yaheruka kwemezwa na leta y'uburundi nk'ikiza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kabiri eroje urikaneza bujumbura ijwi rya amerika
amakuru y'iradiyo ijwi ry'amerika arabandanya mu burundi kandi abanywanyi b'umugambwe fnr yigenga riyobowa na agatogwasa hakaba kandi n'icegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka bamaze iminsi bafatwa muri yompi bashyirwa muri yompi hirya no hino mu gihugu benshi muri bo bagirizwa gukora inama zitemewe n'amategeko ariko abo banywanyi bo bavuga ko ari totezwa bariko baragirirwa ibyo kandi byemezwa na agatogwasa yabivuze mu kiganiro yahaye mugenzi wacu Edi Gwema mu kanya gaheze tubatega amatwi kugira ngo iki gihugu cyacu gishobore gutera imbere ni uko ugize amahirwe yo kurongora abandi ataba yokwitiranya umugambwe ngo awitiranye n'igihugu kuri ubwo agashaka yuko abo ari bo bose bagira icyo baterereye mu kubaka kino gihugu cyacu cy'u Burundi uno munsi hari abantu usanga bafite ingendo yo kubona ko utari mu mugambwe kumenga nta burenganzira ufise bwo kwiyumvira ku buzima bw'igihugu ariko si byo hariho ukuntu hariho bamwe bamwe usanga bagomba gukoresha ububasha cyangwa igihagararo bafise ukutariko ibyo mwavuze by'agatotezo karahari abantu kuko barafise uburenganzira bwo kugenderanira abantu barafise uburenganzira bwo gutembera abantu barafise uburenganzira no kuvugana ku bibazo by'ubuzima bw'igihugu ubwo n'uburenganzira atamuntu yorinda kuza kugusabira uruhusha buriho niko kamere y'umuntu imeze ko rero abantu bahura bibereye mu kabari ko barasangira agacupa ngo mwe ko mutari mu mugambwe kanaka mwese muri mu makosa muri ko mugira inama rwihishwa ariko iyo wumva wakora inama rwihishwa ukayikorera mu kabare abantu binjiramo bagasohoka uko bashatse ufite amafaranga wese aza akagunwa icanwa cyangwa ikindi kintu yaba ashaka aho hantu ni ingorane imakamba byashyitse abantu bagiye kuramutsa umuntu yabuze amahasa nk'uko kumbure bari basanganwe kuvugana ibyo bari basanzwe bazinanye ibyo ni ibintu byari bisanzwe cyane guca bagirizwa ngo bakoze inama ngo ngo itemewe n'amategeko ngo itazwi n'amategeko iyemewe n'amategeko ni iyihe igitazwi n'amategeko ni iyihe nshyiye ku bwanje inama iyo ari yo yose yoba iri kirigisha kugarariza inama iyo ari yo yose yoba iri kirigisha kugumuka iyo nama nta mategeko yoyemera mugabo abantu uko bovugana ingene biteza imbere abantu ukuntu uko bovugana ukuntu bagira igikorwa cyobafasha muri kazoza bashobora kwisununura iyo nama umuntu yisabira amategeko usaba uruhusha kwandi bwana perezida Oui.
akenshi abo bantu bafatwa bafatwa n'inzego z'igipolisi rimwe na rimwe bagafatwa n'inzego za leta iyo leta nawe irimo leta nibyo nakubwiye hariho bamwe kumbure bakoresha ubutegetsi ukutariko none dufate wewe wagirije abantu yuko bari mu nama ntuzane icegeranyo cy'inama bariko barakora ntuzane porogaramu y'ibyo bagomba kwihweza ubu koko atari ukuhohotera umuntu atari kumurenganya urumva yuko aho hantu atari gikenye gusa uba uriko urakoresha iyo uvuganye na bamwe muri abo bayobozi ukabagaragariza impungenge ufite ibibazo abayoboke b'ishyaka ryawe bahura nabyo ibisubizo uhabwa ni ibihe inyishu zitangwa bivana n'uwo muba muvuganye hariho abo usanga bumva ko iyo ngendo ko ariyo bereye kugira ngo berekane ko bakomeye kugira berekane ko bategeka urumva nk'uwo inyishu akwereka akubwira akubwira ati ahubwo n- ati nabo nafashe maze gufata abaketi bose nzobamarira mu munyororo bariho bavuga mwene uko hariho n'uwabwiye umuntu ati ahubwo aho nzobona batatu bose nzoshira mu gasho urumva yuko mwene uyo mbega yoba atahura icyo ari cyo demokarasi sindabizi n'abandi rero kumbure baba bavuga bati yego ibyo uri kuravuga turabyumva ati mugabo iyo bipangirwa iyo ingingo zifatirwa twebwe ntituhashika abandi ugasanga barabahaye izo manza mwene izo umucamanza akaraba agasanga ni dosiye igaragara mugabo ati aha rero mugabo sindamufungura kuko bampaye amategeko y'uko abwiza kuvundira mu munyororo urumva rero si ukuvuga ngo bose barabishyigikiye ariko urumva eh, yiganje ngo yimye izindi zibona niyo ngorane rero dufise kandi icyo ni igitsitaza kininiya kuri demokarasi y'u Burundi bwana rwasa mu gihe aya makuru akomeje kuvugwa y'abayoboke bawe bakomeje gutabwa muri yombi ah, nawe ku giti cyawe wavuze ko umutekano wawe ubangamiwe ubangamiwe gute ibyo sakasesesho rumuri kuko amakuru turayaronka hariho abantu kumbure kumvo nuvuga zo ko bumva yuko ubuzima buri muri politike gusa usanga igihe cyose barondera ukuntu bovuga demokarasi mugabo bagakora ibinyuranye na demokarasi demokarasi ni ukuvuga yuko hagomba kuba ihiganwa kugira ngo rero habe ihiganwa ni uko abantu bagira amahirwe amwe mu kuryitegurira no kurikora uyu munsi rero hano mwumva yuko bababwira yuko hari imigambwe mirongo ine n'ingahe iyo migambwe mirongo ine n'iyindi ugiye kuraba je ndagenda hirya no hino rimwe na rimwe mu gihugu nkora mbona idarapo ry'umugambwe wa perezida nkuru nziza hari amadarapo y'indi migambwe je nkunze kubona bisigura ko imigambwe isigaye mu mpapuro ku rubuga atayiriyo abari mu ishyaka CNDD-FDD eh, bashobora kuvuga ko impamvu ayo madarapo atagaragara nuko mutagira abayoboke mu- muri iyo mitumba icyo kirashoboka kuko hariho imigambwe imwe imwe na twebwe tuzi neza yuko ishobora kuba iriho kuva muri za mirongo icenda na kangahe bwabo gushika uno munsi itigeze n'umunsi n'umwe ivuga ngo iranatanze n'abakandida mu makomine Ima- hamaze kuba amatora angana gute ni ukuvuga yuko ni imigambwe yagumye mu kagwi gatoyi k'abantu baba barayishinze bwa kubera yari yaramaze kwandikwa ikaguma yitwa ko ari imigambwe ko ari imigambwe ko ari imigambwe hariho abandi rero usanga iyi migambwe ari kuva ati irafise junja iyo nayo ubutegetsi bwarakoze ku buryo imanyagurika muri iyo hariho FNL aho rero bakama minsi yose bashaka yuko imigambwe ikora ibyo CNDD FDD ishaka ari nacyo gituma baca barondera gutonesha abumva yuko bogira ingendo nka mwene iyo nicyo gituma gushika uno munsi FNL byananiranye yuko yiyunga kuko igihe cyose kigeze ngo tugire intambwe yo kwiyunga baca baza bagashiramwo ibindi by'iwabo ariko baza kuraba bagasanga by'ukuri abitwa yuko bari muri FNL yemerwa n'ubutegetsi ni bake cyane abari inyuma yanjye nabo ni benshi bakavuga bati rero ubu nta bandi rero bazohangana nabo kuko iyo yindi migambwe bisa n'uko atayihari abo nabo k'umugambwe ofisiyeri matwa- ba- ba- bawutwaye mugabo bakaba bari hariya reka rero tubatoteze duhereye no ku mukuru wabo iyo niyo logike rero iri- iriho kuri bamwe kuko hari abavuga bati bazotegeka gushika yeza agarutse hari abavuga ati n'imiburi iburi nkuru nziza bwiza gutegeka gushika mirongo itatu na gatanu ati rero bagomba gukora ibishoboka byose bigenda uko abatavyemera bose bazomenya ingene babakenyurira ibyo rero urumva rero niyo mpamvu kumbure igihe cyose wumva ko hashobora kuba uruhagarara ukucanye kuriya mugabo je nkavuga nti uko ni ukudasoma neza ibihe bya politike uburundi bugezemwo kuko uburundi bwo mu mirongo itandatu si bwo burundi bw'uyu munsi isi yo mu mirongo itandatu si yo si y'uno munsi bari bakwiye kumenya yuko umutware agomba gutwarira bose hanyuma agaha amahirwe bose yo guhiganwa bagaserura ibyiyumviro byabo abanyagihugu bakaronka uburenganzira bwo guhitamo ibyiyumviro bashimye gutyo demokarasi igatera imbere igihugu kigatekana aho kwama mu ruhagarara byotuma noneho n'igihugu nacyo gishobora gutera imbere kuko abantu batekanye baja ku mirimo bakagwiza umwimbu umwimbu ugwiriye tukabona amafaranga tukabona amikoro yo kurangura imigambi itandukanye mugabo twama muri urwo ruhagarara abatware biyumvira ingene gusorogoma ku butegetsi n'ukuntu bozibira abandi n'ukuntu baburabuza iterambere riracari kure nk'ukwezi urakoze bwana rwasa reka dufate abandi bakunzi ba radiyo ijwi rya amerika gilbert mwiriwe neza mwiwe cyane nagira ngo ndamubaze mu matora y'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu baravuze ngo ngo ntibikwiye ko ngo baja mu matora ngo hari ibintu bitariko biragenda neza ariko mu nyuma tuza twumva yinjiye muri guverinema nagira ngo mbaze nti none niyihe niyihe mvo yatumye yumva yuko yoja muri guverinema kandi yavuga yuko mu matora hari ibintu bitariko biragenda neza reka dufate na niyo nzima mwiriwe neza yego murakoze kuduha umurongo ku ijwi rya amerika hama turashimye cyane ukuntu mwagerageje gutumira uyu mutumire agatonde rwasa Eh, ikibazo cya mbere nagomba mpere ko eh, hari ikibazo cyagiye gitera ingorane kijyanye n'ikiringo cya gatatu eh, cyo kwitoza kwa perezida nkuru nziza kandi igihe cyaza icyo kibazo nawe nyine ari mu bantu baciyamirije ariko rero akabazo nagomba mbaze none kugeza ino saha yoba akirwanya kiriya kiringo cya gatatu canke aracaciyamiriza eh, ikindi kibazo gifatiye aho ni akabazo nagomba ndamubaze ko leta eh, arimwo nyine nawe nyine asanzwe yaratanze abashingama- eh, aba- abashikiranganji batanu eh, iramaze gutangaza yuko eh, hazoba ikiringo kigira nka kane biramaze kuvugwa cyane biciye eh, mu kiganiro sendedefd igenda iragirisha hirya no hino eske ko bimaze kuvugwa yuko eh, bazokwitoza ikiringo cya kane uyu munyecubahiro nkuru nziza azobyifatamwo gute canke kugeza ino saha pozisiyo yiwe imeze gute ku bijyanye n'icyo kibazo cy'ikiringo cya kane cya nkuru nziza murakoze urakoze niyo nzima bwana rwasa ibyo bibazo by'abo bakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika muri canada no mu rwanda yego jiriberi ikibazo yabajije nagenda mubwire ko mu buzima igihe cyose umwana w'umuntu aba afite imbere yiwe guhitamwo hagati y'ikintu n'ikindi ibyo mu mirongo irindwi- mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu nibyo ko twanenze ingene amatora yateguwe niwashaka n'ingene yagenze ariko sendede fdd bamaze gushyira mu ngiro ibyo bo bari bapanze bigakunda aha ndamwibutse nations unies n'ayandi makungu baravuze bati nta kundi ibyabaye byabaye ihe rero mwabarundi mwe nimwicarane muvugane ingene ibikurikira vyobandanya atavyononekaye bamwe baragiye bati twebwe dufise imigambwe abandi bafise ibiki turemewe n'amategeko mugabo twebwe mumenye ko kuva muri 2010 kuva mu bihumbi bibiri na cumi uburenganzira bwacu bwa politike twarabunyazwe nta hantu twari dufise natwe tuvugira nta sakanizo twari dufite tu- tu- tu- tu- ngo turavugiramwo ndetse muribuka yuko tunagerageje kuvuga tuti reka inguvu z'abatavuga rumwe na leta tuzishire hamwe turabigene dukora ku buryo duhindura ibintu murazi yuko bamwe bitwaje ngo bo ngo ni imigambwe ngo twe nta mugambwe dufise nta jambo dufise ngo- ni ukuvuga rero twebwe tugomba kuja inyuma yabo ku byo bashaka mu gihe atabanywanyi bari bafise mugabo twebwe twari tubafise ivyo byose rero umuntu abiravye twe twaravuganye n'abandi abantu baravuga bati ntibigiye kuba nko muri bibiri na cumi ntitwishikana muri cnddfdd ntituhunga noye tugira gute turavuga tuti reka tuje mu nzego kugira n'imiburiburi turonke natwe aho dushobora kuvugira aho dushobora guserurira ivyiyumviro vyacu turanavuga tuti reka tuje mu nzego kugira ngo agatikizo twatikijwe mu bihumbi bibiri na cumi ntigasubire umuntu yakwibaza ko kahise mwari mukazi kuki mwahamagariye abanywanyi banyu kutitabira amatora oya ku- no no gutahura ikintu kimwe amatora twe twaravuga tuti amatora yego mugabo harimwo utuntu duhaze nibakosore uku na kuriya mugabo urumva nyene mbugita n'uyifashe ikindi leta yari ifise seni yari ifise byose haravuga iti genda bikora i- i- ibisigaye murimenya none yoyo isho- ishoboye kubandanya ibyayo ibigakunda wewe mutanganye gikenye none woca ugira gute niyo nzima ati ikiringo ca gatatu ca perezida nkuru nziza ico kiringo cyarabayeho umugabo nagira ndababwire ko wihweje ibwirizwa shingiro irya ngingo y'amajana atatu na kabiri uko yari iri zijya ngorane zari kuba n'aho hari kuba hari abandi ubu rero igisigaye mbega none iyo manda tuyikoze iki nicyo gikuru nimba barakoze ibyo bakoze bigakunda umukuru w'igihugu petero nkuru nziza itariki mirongo ibiri z'ukwezi k'umunani yarahiye imbere y'inama nshingamateka na nkenguzamateka yuko ari manda yiwe ya kabiri ko atazosubira kwitoza iryo ni ijambo ryavuzwe n'umugabo kandi mu kirundi kizira kwihindukiza mu ijambo ibyo eh, ndabigarukirize ngaho bati rero leta yaratangaje yuko hagiye kuba ikiringo cya kane cya perezida nkuru nziza iryo jewe ntabyo ni ukwemeza yuko iryo tangazo ryoba ryarabaye mugabo yavuze ati sende defudede sende defudede yo bivuga yo bisubira jewe sindi umusende defudede bwana rwasa hari porofeseri libera ntibashira kandi uri mu bubirigi utwandikiye avuga ngo wowe nk'icyegera cya mbere cy'umukuru w'inama inshingamateka ngo kubera iki hataba amatohoza y'ubwicanyi buba mu gihugu kandi inama nshingamateka ifite ubushobozi bwo gushyiraho ah, komisiyo yo gukora ayo matohoza icyo kibazo nda- ndakitahura ariko si jewe notegeka yuko icyo kiba i- i- ayo matohoza aba mugabo abantu babisabye abashingamateka bakabisaba canke abandi bakabisaba ni ibisanzwe yuko vyoba basavye yuko kiba ico je sino- sino- sinogiharira nimba nogisaba nkaronka abashigikira yuko ico kintu cokogwa nta kibi kirimo kibaye ko vyotanga umuco kumbure aho bamwe bavuga bati amaraporo siyo abandi nabo ti murabesha abandi ti muragira gute umuco ukagaragara ukaboneka byoba byiza cyane Oh, kumbure ndashobora kubwira abasanzwe bafite ikibazo cy'umutekano mu nama nshingamateka bakiyumvira kuri iki cyifuzo cya porofeseri libera kuko hariho komisiyo isanzwe ijejwe iby'umutekano no kwivuna abanzi havuga yuko hari abarundi bifuza yuko amatohoza nk'aya aba hanyuma ababijejwe baka- bakabikurikirana ingendo byoshwa mu ngiro uyu yari agato gwasa ayo- ayobora fnr yigenga akaba kandi n'icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka mu burundi yaganirira mugenzi wacu edi gwema Uh, aha ni naho rero duherahije ibiganiro n'amakuru twabateguriye mwari kumwe na oriane itanga ishaka ndashimiye inosa kimenyi n'abamafashije bose kudufasha muri kino kiganiro